ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ni cya kiganiro cyanyu rero murisanga nk'uko bisanzwe ku wa gatandatu mwese muratumiwe facebook voa radiyo yacu whatsapp rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe uyu munsi ariko mugenzi wacu inosenti yafashe akaruhuko yari amaze iminsi akora cyane uyu munsi rero mwihangane abari kumfasha nta n'umwe uvuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi ariko bavuga icyongereza n'igifaransa maze rero mubihanganire mwumvikane maze dukore ikiganiro kiryoshye mutange amakuru yanyu mutange ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu simbatindiye turi kumwe na gerard ndagijimana gerard we wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye aha kuri vewa he turakomeye nawe se urakomeye ni ukuri kwimaramura umuntu turakomeye amahoro turi amahoro rwose yeee nikoze yego
mu rumonge ko umunyamakuru wacu atubwira yuko ibiciro bihanitse bimeze bite
yegomeye nk'uko babivuga kubera ingingo leta yafashe yo kugira ibirayi iva hanze ni ukuri ibintu byaduze nka byose ibiharage ibintu by'umuceri byose cyane cyane ibintu by'ibigori byari biva hanze uburyo byaduze vema nicyo gituma rero ibiciro byaduze cyane rwose kuko ingingo ababikura hanze barahagaritse none se ntimufite umwimba uhagije se
ego me mwese makuru mu muntu cyafite umwimbu n'ukuri wagize mugabo kubera abarundi bamazera hanze byinshi babikura hanze bituma rero nubwo usanga byo twimbura abanyagihugu bitabatisatifa neza cyane ugasanga bikoze ku byo hanze cyane cyane uri kuraba nubwo twimbura ntibiba bihagije cyane bisabitswe nabyo hanze kugira dusahirize umwimbu wacu nuko ubwo rero andi makuru wari ufite nayahe ngo uyasangire n'abandi
ayandi makuru nari mfise mu gutera ivyatsi akantu kasubiye kwaduka hara mu za bururi numvise yuko iminsi iheze bishe umwana w'umukobwa kandi n'ubu akagomba gategera ibintu vy'imiduga irengana imanuka nk'ubusanga bararambuye ivyo bafise gupfa no kubakomeretsa akakomeretsa ugasanga rero abo bantu ibintu byose bafite amafaranga amatelefone akaba bambuye nkaba ashaka gusaba nk'abantu bashinzwe umutekano muri kariya gace n'ukuri ko babikoresha ingufu kuko ubwo bwase kuhava n'ukuri buguma buteza akaduruvayi uwo mukobwa yari afite nk'imyaka ingahe
yari akiri umuyabaga yari afite nk'imyaka mirongo ibiri n'itanu umva ko yari akiri muto kweri
Imana imwakire yego ikindi ashaka kugushikiriza ni ukuri n'abashoferi bo ngaha mu bururu tubona ko ibintu byagiye kuyangara rwose abantu bamaze iminsi bapfa bisigaye bahitanwa n'amasanganya ni ukuri byabaye hari mu zarutubu abanyeshuri baravuye gukora egizeta abo oye ni ukuri barapfuye hari abamo hapfuye hari isanganya ryabaye aha kubaraba rya rumonge ahoye n'ukuri n'abantu bangaritse bapfuye hari n'ibindi biherutse vuma ryabaye ejo n'ukuri mu bya gitega aho umuryango presque toute la famille yabaye vrema peri kubera vrema abashoferi umengo kode durahutse n'ukuri ntibayimetiriza n'ukuri turasaba nk'abantu bagiye gutanga ibintu by'amaperemi n'ukuri ico kibazo ko bogishyira mu ngiro n'ukuri kw'imanga bagaha amaperemi abantu babyize babinonotsoye apana bagaha abantu apana abantu n'ukuri umengo batwara imodoka baborewe atantuzi bafise vrema atamarezo yumvire nk'abantu ndwi bose bari bapfuye bahitanywe n'isanganya ku mushoferi kuzamana k'umushoferi abantu barindwi bose icyarimwe
egome n'ukuri abantu ndwi bari bapfuye bahitanywe n'ikamyo ikamyo bagowe n'aka burya mu modoka bw'amaprobogisi urumva bagowe n'ikamyo urumva nta gusigara nta n'ukuri byashoboka urabye ikamyo ntakajya akamodoka urumva ntihatari ayo makuru ateye agahinda rwose jera
ego kuko babaje rwose pesike iri mu muryango wose ari mu modoka bose bavuye bose bose barapfuye vema bapfuye bose nkabasaka gu ivyo biriko biraba muri gabo n'ukuri nk'abashaka kuvya abanyegabo bose ivyo baraba- ba- barimwo rwose kuko muri Mm.
afurika turabimenyereye n'ukuri ni ibintu biteye agahinda Mm.
uriko baraba impande zibiri zatsinze amatora ntagire urekura usanga vuba muri afurika riguma rusubira inyuma nk'igihugu ca gabo wi- cari mu bihugu vema biriko biratera biza imbere usanga yo irya kirizi na- na ekonomi uretse isubira inyuma Mm.
uriko uraba muri ara kwa mugabe ibintu biriko birabaho ukiyumva ibintu n'ukuri jewe biri mu bintu vema bimbabaza ku mutima nk'umuntu nanje nasomye nkasoma ibintu vy'ibitabo nkabona ukuntu kera batwara Mm.
abubutu umuruzeye ba Idi Amin dada ba na- n'abandi barwaza ibikazo mugabo n'ukuri batakiri kuri iyi si Mhm.
nicyo gituma novuga ati rero n'abo bandi ba perezida bo muri afurika ni ukuri bo kwigengesera akaza ba- baratwarira aba- abanyagihugu neza kugira ngo n'abanyagihugu turaba ukuntu kozamuka uraha ngaha muri afurika tugwa mu bintu vy'intambara vya politike umuntu akaba akibaza none ibi bintu kweri bizo- bizo- bizohera gute Je nasi- na- ni ukuri ndemeza rwose mu perezida wo muri amerika obama we yavuze ati ikiringo caje kiraheze mbere aheruka gutangaza yuko agiye gukora ikimenyesha makuru n'ukuri ahubwo vyaratangaza abantu benshi n'ukuri Mm.
nk'uperezida nk'urya w'igihazaronka kurya aye katamenyesha yuko agiye gukora iki ikiruze kimenyesha makuru kwera n'ukuri n'abantu bo muri afurika abaperezida barakwiye gufata iyo ngendo bakabona yuko ah, ibintu vyo kuba mu butegetsi nabo nyene bituma ibihugu vyabo barimwo bisubira inyuma nk'ibirenge yego gerard ndagushimiye
ego namwe ndabashimiye ngaho ku ijwi rya amerika ye umunsi mwiza
murakoze cane ijwi rya amerika rero nk'uko gerard yarabivuze nanjye nongereho ko ari ikiganiro cyanyu murisanga christiane nawe turi kumwe christiane wiriwe neza christiane Adu, uraho urakomeye
ego ni sawa Thomas.
ni sawa rwose amakuru yawe Ego ni sawa buhoro buhoro.
ye yasangire n'abandi amakuru yawe
Ah, turi aho nyene buhoro buhoro urumva jewe nagomba nshikirize Mm,
ibyo mba ndiko ndabona hano ibintu ni ibintu bi- bi- birengeye ubwenge sinzi uwo munsi je nagiye ndiko ndiko ngenda ku kazi
i bujumbura
ego Mm,
aha muri centre ville nyene mhm, hama umva bagize ibintu uno munsi ngo ni urugendo rw'amahoro eh, abakenyezi
Eh, aha hama turashika aha aha nyene hari kuri kuri rompo ya novotel mhm, twashitse twari dushitse ha- hafi yaho mm, tuba tubona abantu bariko baraduhagarika bambaye nyene sivile ntiwabona ko si si n'abapolisi mhm,
eh, baguhagarika nyene bakaze bavuga ngwe ngu- ngo ubunye ngo- ngo- ngo- ngo mwase gusubira inyuma ngo ari ngo usubire inyuma ngo canke ngo mu- ngo mwinjire mu mazu mhm, ngo canke ngo ngo ngo- ngo ngo canke tubereke ngo ngo hama mushe mugenda ngo ngo ngo ngo ku- ngo ku maradiyo mujye ku maradiyo n'uwagenda eh ngo tuje ku maradiyo ngira ba- basha- ngira bari bashaka kuvuga ati mugende kubivuga sinzi iyo radiyo twaje kubivugaho he urumva eh, hama n'uwaje muri regidezo hari hari hafi mhm, batwankiye nyene baranka ko turengana twahamaze nk'ikintu hari saa yine yari ya- yari ikibura baratwankira warinda kuzunguruka ugaca kure hariya kuri prince reja kugira ushobore gu- gushika aho nari ngiye kuri susedinini mm. abo bantu byari bite none se abo bantu bababuzaga kugenda hari aho bari bahuriye nabo bakenyezi bari bari mu myiyerekano
jeni bazangira ni ni ni- ni- ni- ni- jeni baje ko ba- ba- zarimbonera kure he
yego eh, bakaze rwose bambaye amakabutura n'amashapo ariko kumva batubwira ngo egerayo egerayo egerayo ngo ngo ngo canke ngo ngo ngo ngo tubereke imbonerakure se ntibafite imyenda isa ya uniforme
hariho abari bambaye imipira y'ama- y'ama- y'amatashitashi hariho abari bambaye hariho abo wabonamwo bamwe bambaye imipira ijyanye iriko inkona nyene Mm.
yego nta Urumva, kintu ni ibintu bi- nta kintu kigaragaza ko bar- ba- bari mu nzego z- z'umutekano za leta
oya nariko nibara abapolisi bari bambaye sivile nyene bakaja bambara bamwe amashapo
yego ubundi aba- abapolisi bashobora ku- ku- kugenda bambaye sivire ariko bakaba bafite imidari yerekana ko ari abapolisi naho ubundi Oya.
naho ubundi uko Ubu- mbyumva iyo eh.
iyo abantu bagiye bambaye sivire gutyo nta kintu cyerekana yuko ari abakozi ba leta ibyo ni ukuvuga nyine ko ari nta bandi bandi baba sivire nyine baba bari mu bindi ntazi ko nabivuga
A- abapolisi bari ngaho iruhande kuri regidezo eh hajya ku ntuze im- kuri kuri rya ntuze centre culturelle français aha
bahagazeho u- ubona bowe ata nta nta mupolisi wabona ariko aragiye aha kuri place de l'independance hose wababona muga ntawe wabona bariko baratangira abantu Mm.
abariko batangira abo bantu ni abo bambaye amakabutura n'amashapo n'imipira urabona twa dupira tw'amatashitashi umenga ni ni- ni ziriya mpuzu z'igisoda Mm.
Eh,
Yewe.
yiyesheje ni ibintu yego ukuntu nyene sa ye komeza
urumva nta- nta mupolisi twabona yariko aradutangira Mm.
bari abo onye Mhm.
urumva bavuga ngo hari am- ngo amahoro iyo bagu- iyo bagwara urugendo rw'amahoro berekana ko hari amahoro twese twari kuba turi mu mahoro ntibari kuba bariko baratubuza amahoro batubwira ngo genda genda ntidusubire kubabona ngaha Mm.
Ba- bamwe bababwira ngo nibugare binjire mu ntuze mu- mu mpangu Mm.
ni ibintu bisiga ubwenge nta nta mahoro ahari iyo aba hari amahoro ntitwari kuba tu- tumerewe gutyo baguma ariko umuntu bakamubuza iyo aja n'iyo ariko aja ku kazi Mm.
ugasanga yashitse ku kazi saa saa sita Mhm.
saa hindwi ni ibintu biteye isoni ariko akabazo ka nyuma kagufi ntawe bahohoteye ntawe bakubise ntawe bakubaguye ntawe bakomerekeje mbese ntawe bahutaje
oya gusa mugabo urumva bakubwira nabi bakubwira ngo subira inyuma ngo canke tukwereke Mm. Kubwo- kuvuga nabi nabyo bishobora guhutaza umuntu
ego na- e- nyene cane rwose eh ahubwo christian nyene nuko yego nyene ubu imitima iba yaratuvuyemwo Mm.
ubonye ariko akubwira gutyo uca umu- uca- ure- uregerayo nyene ukamubisa Mm.
mugabo i- i- imana nidukingire ibi bintu tubivemo kubera ibintu bibabaje Eh, imana irahari christian urakoze cyane
urakoze cane mugire umunsi mwiza yego nawe
ego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga turi kumwe kandi na bajos amerika bajos uraho urakomeye
aje ndakomeye ni ngahe bujumbura nyine mu gisagara cya bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu cy'amata n'ubuki uburundi yego none se bajos ni ryo zina ryawe nyakuri
eee Mm, rivuga iki
bajosi nyine ni izina nyine aba- abantu bagutorera ababyeyi ariko nyine rikaba rivuga ngo iki risobanura ngo iki risigura iki Ba- sin- sinabizi ahubwo ngo- ngo- ngohamagara ndababwire ninabaza umubyeyi eee none Eh, hama- u- usibye ibyo ngibyo se kuki bo- bakwise na amerika
eh, none ako nako nishiriye eee
eee okay nicyo gituma nicyo gituma ndi ku ijwi rya amerika
kubera ko uri amerika uri ku ijwi rya amerika oh ibyo ndabikunze Eh.
cyane
hama je akantu na- na- nari kutuba utu i- icyo nagomba guterera gitoyi yego
kuri ibi bintu bijyanye n'amatora muri afurika umengo byabaye ibintu bi- bidatomoye neza Mm,
Abanye- aba- aba- aba- aba- abanyafurika mhm.
turakwiye kumenya yuko eh, ikibanza cy'umukuru w'igihugu nogeye nokigereranya nk'intuze nki- nka- nka etaje ndende iduga ku ma esika- iduga udugayo nko kuri cumi na rimwe uri ku ma esikariye Mm,
benshi rero baca bashaka gushyira kwa sanseri byihuta kugira ngo bashike kubi- kuba umukuru w'igihugu kandi amatora atabibemereye mhm.
nk'akarero nko muri gabo aho narasomye umengo ahantu baturiye inama nshi- ibiro by'inama nshingamateka Eh,
hajya ni nk'uko igihugu cyose cyagize cyagize ikibazo kuko nta tege na rimwe ubu buwe bazosaba gukusanya amategeko ma- basa n'amashyashya mhm.
rero urumva ko dukwiye kumenya yuko umuntu agiye mu matora atari ngombwa ngo yame yatsinze ko twoshyiraho intayo ishize kuko umuntu ariko aragira amatora wowe ujyana ijwi rimwe nk'uko undi munyagihugu ajyana ijwi rimwe niko se bajosi ko numva ukiri mutoya nkamwe mukiri Eh.
nkamwe mukiri abajene uru- u- u- ubwo uruhare mwumva mufite kugira ngo muzahindure ibintu bijye mu buryo ne- mu buryo neza ku mugabane wanyu wa afurika Mu- uratekereza iki aho ngaho kubera ko niba aba abantu batubanjirije barakoze ayo makosa barakoze bara- baribeshye gutyo bagateranya abanyagihugu n'ubu ngubu bikaba biba nyine urugero ni muri zim- em, ni muri gabo ubwo mwebwe muzabihindura gute
ikintu cya mbere tuzokora mu- ni- ni uko ubwa mbere na mbere umuntu akwiye kumenya amatora icyo ari cyo ko ari ihiganwa Mm,
hama tukajya tukajya muri iryo higanwa dutwaye ibyiyumviro byiza birashe kandi umuntu afise afise indero ikwiye ababyeyi bamuhaye mm,
hama amatora umuntu akayajyamo azi yuko twatatsinda cyangwa atsindwa mhm,
utsinzwe ukemera gufatanya n'abandi ntushigira opozisiyo radikale kuza uravuga igihugu cyawe cy'amavukiro nabi
yego ugityoza eh,
tukamenya yuko imigambi iyo ari myinshi n'imigambi yategerezwa kuba myinshi nk'ubu dufate nk'akarogeni mu burundi mm,
yaba sendefudede yimvye ibarabara rijya imurambya mhm,
nawe uri muri opozisiyo ugashiraho inzu nziza mhm,
kugira ngo iterambere twese tu- tu- turyumve kumwe kandi hose usanga abo muri opozisiyo iyo myaka itanu imyaba ari itanu imyaba ari indwi ihera banigana banigana banigana kugira ngo bagire ntibi- ntibi- ntibanibuka yuko amatora iyo aheze ku- kwiyamama ku- gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo baze bajye gushyikiza abanyagihugu babitanguye mm.
hama akandi nako yego wanzura
akandi nako nagomba nshikirize n'aka ka- n'aka kajyanye ni- ni- nu- n'aka gashimwe bahaye Pierre Claver Mbonimpa yego
yaraye avuze neza yuko eh, bamuhaye intege zo kugira ngo afashe abandi bantu bahisemo kwiyamiriza ibi bise ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mm,
Nge rero ah, u- aka gashimwe barayimuhaye kuri jewe mu niraba mbona umengo ni urusyo baraye badukoreye kuko urumva ko ni apfu batanze kugira ngo abantu babandanye ba- bame- bamererwa nabi kuko kenshi na kenshi iyo ndi hagati mu bihugu mbona y'amahoro mugabo ukaza wumva ngo nta mahoro ahari ngo ibiki n'ibiki mm,
kuri jewe rero mbona ko ari nk'urusyo nicyo gituma
yego bajya nyene bajya nyene bakwiye bakwiye kugaruka mu gihugu cy'uburundi cy'amavukiro tugafashanya kubaka yaba ari ishuri cyangwa yaba bahora ba- ari abarimu yaba bahora ari ari abaki bakaza tugafashanya kubaka igihugu cy'ama- cy'amatanubuki bo hari hariyongeyeko no- n'indagara mbisi
usibye ko ibiciro byazo numva ko bihambaye
eka ufise amajana atanu igihumbi uradumba irobe rinini ya vurema bimeze neza ye bajosi kandi ndagushimiye kandi kandi ikibazo cyerekeye iduzwa ry'ibiciro eh, ku- ku bi- ku- ku birimwa eh.
tureke kubigira ibya politike kubera umwimbu utagenze neza ibiciro biraduga kandi bisigura yuko kera twa- byahora bimanuka kubera twa- abantu twari bakeyi aba- abarima ntibigeze ba- bagwira hagwiriye abajya gusa nk'ubu je nibereye bujumba urumva ko ntegeza gukonsoma ntatoye isuka Eh, ariko rero i- iyo ni impamvu imwe utanze i- ishobora gutuma Eh.
ibiciro biduga ariko n'imidugararo ya politiki ishobora gutuma ibiciro biduga ibihano bishobora gutuma ibiciro biduga ibyo byose ibituma ibi- ibiciro biduga ni byinshi ndagushimiye ariko kubera icyo gitekerezo cyawe icyo cyiyumviro cyawe
Eh, sawa murakoze ye ijwi ry'amerika duhamagare na domitien domitien wiriwe uvuge cyane ariko
yego ye uratangaza iki
yewe
U- uri natangaza ariko se uri kuvugira muri telefone gute yifate neza uyivugiremo neza
eh nk'uku ye rwo- ubwo- ngo ni byiza cyane uko nguko
eh Mhm.
rero nashaka gutera iki- iki- igitekerezo ku bintu bijyanye halo ye ndagukurikira bijyanye n'iki eh ikintu igitekerezo kijyanye ku bintu bijyanye n'uko abarundi tubayeho Eh,
bivanye n'ukuntu ibintu biza biraduka ku munsi ku munsi mm,
bikavana n'ifurode ifurode ryahora rikorwa eh, hari forode ubu ngubu nyinshi
ubu eee
oya gusa barayihagaritse eee
eh amahera acaraduga rwose ah, ubu nk'ako abanyagihugu gusuma biratugora Mhm.
ibintu byaraduze rwose amahera ntakiboneka mu gihugu mm, ibintu byaragize Mhm.
iyo kimwe n'abanyagihugu tu- abanyagihugu ingabire mu kutureba mhm,
eh njyewe ikibazo nari mfite ndashaka nka leta nk- nk'umubyeyi mm,
iraba icyo icyo yogabanya ku bi- ku biciro bijyanye n'imfungurwa ku banyagihugu eee ariko domitien Eh, nkwibarize
sa reka nkwibarize akabazo kuki abajene muvuga ngo Eh.
leta ngo leta ni umubyeyi leta ni umubyeyi gute
none se iyo iduze ibiciro ikongera ikabimanura ubwo se niyo nicyo gisobanura ko leta ari umubyeyi
oya eee
gusa eee
iyo ibidugije natwe abanyagihugu turahomba iyo imanuye natwe tukaba turakoyoka yego ariko nyine ntabwo uri kunsubiza akabazo nakubajije leta ni umubyeyi gute
leta eee
tuvuga ati ni umubyeyi bivanye n'ukuntu a- a- ari iri kuri aratete ari iri hejuru eee
Eh,
nuko nimukomeze muyite umubyeyi urakoze domitien
eh, namwe mwagize neza ye radiyo ijwi- Yeah.
radiyo ijwi rya amerika noneho tujye n'i kigali nsengayire nawe turi kumwe nsengayire wiriwe nsengayire
nakumva niko kuhora wandika ngo uhora usaba ko tuguha ijambo tukarikwima kandi ndahamya ko uri mu bantu bavuga kuri iyi radiyo kenshi
ewa nari maze igihe yagiye kumara iminsi itanu iyo nsiba isaha kimwe ndavuga mba numva mbabaye
ariko rero burya kubera Eh.
ko kubera ko tuba tugomba ku- gusaranganya ijambo tugaha abantu benshi batandukanye ntabwo ari byiza ku Eh.
ntabwo ari byiza ko twaguhozaho nawe ngo buri gihe tuguhe ijambo buri munsi buri minsi ibiri buri minsi itatu ntabwo byaba ari Oya, byiza ge- genda hari nk'i- nk'ibiba nagakwiye nko kuvuga wenda nk'i- nk'iby'iwacu Mm, ibyo mba numva ntabivuga ariko wenda nka- nk'ibyo mu burundi niho nta- ntaribona nta kintu bibazo kuko nu- nta kintu mba ndaza gu- gu- gu- gu- gusangaho kuko biba bitarandeba kenshi kuki iby'iwanyu utabivuga
Eh?
kuki iby'iwanyu byo utabivuga
Nta- ntabwo ndi kubumva neza ni ukubera ko uri mu rusaku
narimo ntaha ariko ka- reka nduvemo
ubwo rero Naruvuyemo.
ye ubwo rero akabazo kari ku ruhande rwawe ni uko icyo nakubazaga
Eh, wa- wari uvuze ngo ibyo mu rwanda ntabwo wabivuga ni ukubera icyo utabivuga
eh,
ibyo mu rwanda kuki utabivuga
eh, na- na- na- navuze eh navuze ngo eh, eh, mu- mu- ku bijyanye n'ibyo mu rwanda nibyo nabivu- nabigira icyo ntanga wenda ntajya icyo mvuga ariko hari- navugaga by'uburundi eh
Eh, byo ku- ntarumva impamvu nabivugaho ni uko ntabitabivuga ntabwo biba bindeba ni ibya ba nyirabyo mm,
Eh, ariko na- ntacyo urakoze nayo nagukumbuye mbanje no kugusuhuza ye ngaho.
komera komera komera rwose nuko Eh, ubwo rero inkuru se wari udufitiye uyu munsi ni iyihe
Eh, uyu munsi icyo mubabwiraho ni na- na- nacyanditse kuri facebook yego ni indwara ni indwara eh, nkanjye nayobewe niba ari ari iki itazi- na- na- nayobewe n'izina ryayo umuntu ari ari gufatwa nyine nibwo yadutse yadutse mu burengerazuba ahantu ngo hitwa i karonge
I- i- Ya- yatangiye ryari umuntu ari gufatwa eh, yatangiye ryari
nibaza ntabwo iramenyekana we- ndumva ntabwo beka no kuba ndizi n'abaturage naho nta n'ubwo bajya no kwa muganga barayirwara nyine icyo kujya kwa muganga umuntu agahita apfa eh
Eh, ubu hamaze gupfa abantu bangahe
ah, abantu bamaze gupfa na- nayo ndimo mvugana na bo mu rugo kuko ni iwacu bama- baramaze bamaze gupfa umusore na- n'abana babiri nibyo
nyine ukuntu umuntu ayirwa
telefone ya sengayire iracitse muratubabarira radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare jean claude igihe ahari nsengayire twaba twongeye kumushaka kugira ngo as- asangire n'abandi iby'i- iby'iyo ndwara jean claude wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uratangaza iki jean claude we
ni ukuri ni amahoro Mm,
Eh, ariko nagira banze mbashimire ko akanya mu mpaye ku gihugu amerika mm.
nkaba nagira mbanze mweze umutama w'iteka pierre karaveri mbonima Mm, ku gashimwe k'iteka aherutse kuronka mhm, yerekana ko ibyo akora bikurikiranwa n'isi yose mm.
hama nagira mvuge ku kintu cyara- cyabaye i bujumbura uno munsi cyo twita imigumuko yatunganijwe n'umuganga jean joseph dede uheruka kubera icyo n'abakinnyi byita b'urugamba.
imigumuko se?
We?
kubera icyo byita imigumuko
babyita imigumuko kuko ibintu bariko barakora urabye n'akavuyo byarimwo imbonerakure kuno za- zahohoteye abantu Ah, byerekana ko ari ibintu byari by'akajagari gusa n'imigumuko muri rusange eh, hama nkaba nagira mvuge ati kujya mu mabarabara mwiyamiriza ishyirahamwe mpuzamakunguhoni cy'umuti mhm,
niba bashaka gutora umuti w'ibibazo biri mu gihugu nibitare barebe barabe ukuntu bojya mu biganiro ata amaraso arinze guseseka barabona aho igihugu cy'uburundi baho kigeze bigeze aho umwanzi ashaka mm.
amakungu yose unakiduhana igwere imipaka yose barugaye ubu abantu bariko baricwa n'inzara none barashaka ko igihugu kigiye kubaho gusa biyugaranire
ariko buriya hari impamvu babikora hari impamvu babikora kandi bahora babivuga niba nibuka neza no mu makuru twavuze ndibwira ko ari ejo kuwa gatanu aturutse arusha muri eyara umushikiranganji ushinzwe eyara yasobanuye yuko ari ikibazo kiri mu karere ati ntabwo duheruka kurya ibiraya byo mu rwanda hashize amezi atandatu u rwanda ntabwo rukibyohereza Aba- abatanzaniya ntabwo bakitwoherereza umuceri atari ko ati sinzi impamvu twe- natwe twabikoze kugira ngo abarundi baticwa n'inzara ati sinzi impamvu twebwe tu- tubikora hanyuma bigatera induru aho ngaho urahavugaho iki
rero nibaza rero bacyugara umupaka w'u rwanda n'uburundi Mm, bavuga ngo nta bidandazwa byemerewe kuva mu rwanda bijya mu burundi nta n'ibyemerewe kuva mu burundi biza mu rwanda ndagire ko n'ibiraya byava mu rwanda bijya mu burundi ntibyemerewe kujya kugenda ntibavuze yuko du- bafunze ibiva mu burundi ariho bitajya hanze bavuze ko bafunze ibiva mu rwanda n'ibi- n'ibijya mu rwanda urumva ntibavuga icyo kimwe n'uko tanzaniya yabikoze tanzaniya yo yagiriye iyo miceri yabo ah, jean claude
turaziriye amamesa turaziriye ibyo ndagara by'ibindi burundi byaza mu rwanda ariko turava akavuga ati turaretse amabisi akore abanyagihugu bose ntibakomeza kugenderana ariko ubu zorabe ubu nta bisi ishobora ikigare ngo ujyemo i burundi ariko se jean claude ibintu biteye ubwoba jean claude we ib- ibyo ngibyo ko bishobora kuba ari ikibazo kiri mu karere byo urabitekerezaho iki
ntabwo ari akarere ni ikibazo kiri mu burundi n'imbere ntabwo ari akarere ibitandukira akarere kose bizotandukira akarere kose mu gihe akarere atakintu kazokora kugira ngo hahaga- hahagarike ibyinjyane ziriko ziraba mu burundi mu gihe akarere ko kwicara haga- kagahagarika ibyinjyane ziri mu burundi Eh, ikibazo ntikizotandukira akarere ariko rero igihugu u burundi ni igihugu cyigenga mu gifaransa icyo bita souverain
Iki- igihugu bivuga ko kigenga kigenga yuko cyemerewe guhonyora ubuzi- gu- guhonyora agaseka kazira muntu kwicisha abantu inzara kufu- kuyifungirana ibyo ni ibintu biteye ubwoba si ibyo kuvuga ngo ni igihugu bikwiye bikwiye kwi- kwihererana ibi gihugu- ikibazo cy'uburundi kiramaze kurengera uburundi ubwacyo Mm, ikibazo kimaze gutandukira akarere kimaze gutendukira muri rusange iminsi Mm.
igihugu ntibigira ibyegeranyo Mm.
ibisorida by'abantu bayo bayihagarariye bari burundi babona amabari karakugwa n'iriya leta Mm.
abo utunota amakungu n'aba- n'akarere birirwa baravuga Mhm.
baravuze niba mutarushye mugiye kuruha harageze yuko mushyira mu bikorwa niba ari abasirikare murungika ku- ku- gucungera abarundi harageze niba hatarengeranye kuko iriya muri kiriya gihugu muzokuyumbira kuyora mwamaze gusesa ye icyo niko kamo mugira ndangirizeho ntera amakungu murakoze kuko mu burundi ho ntawe na- sinatera kamo leta ahubwo yoyo izirimwo ibona indi ari nk'umukino irimwo ko ntiramenya n'ibyirimo nyamara ibyo uvuze burya nayo iba ibyumva nubwo utavuga ngo mbateye akamu baba bumvise ko ari akamu niko nibwira jean claude urakoze Cya- murakoze cyane thomas kamirimo ijwi ry'amerika noneho duhamagare na nsabimana samuel nsabimana samuel nawe ari i burundi samuel we wiriwe
mwiro mwiriwe uratangaza iki
yo ndabanje mbanje kuramutsa amahoro y'imana mumenyesha amakuru ye amahoro y'imana kuri twese rwose
yego wumva jewe nagomba ntangaze amakuru mashasha Mhm.
kuko umuntu umuntu yore ngaha kuri iyi si tuguma twumva amanama tuguma twumva ibihugu byinshi birajwe inshinga Mm.
cyane cyane n'intambara ziko zibera ku isi Mhm.
Eh, nka cyane cyane nk'ishyirahamwe mpuzamakungu oni riricara cyane rijejwe umva rirajwe inshinga n'ibibazo biriko bibera ku isi bijyanye n'intambara ariko genda afise umuti Mm. utange uwo muti jewe mbona mbona yego utange uwo muti twumve
yego jewe uwo muti kabisa mbona worangiza intambara eh
jewe mbona umengo nohamagarira abantu benshi kubera ko abantu benshi baragwanye intambara zirozi eh, tubonesha amaso ariko vyaranse jewe mbona umengo igisigaye Mm.
hasigaye amasengesho gusa ahamagarira abakirisu isi yose kugira ngo bambaze imana nayo Eh.
kubera ko abantu kabisa bisa n'ibyananiranye Ah.
nta wundi muti woboneka atari ku mana yonyene ariko se niko samwe ko amadini yose asenga abari mu madini bose basenga Alo?
yego ndakumva ibyo uvuga ngo umuti usigaye ngo ni amasengesho ko amadini yose asenga ariko amahoro ntazi kandi gusenga ni ibintu biriho kuva myaka na myaka ntabwo ari iby'ubu ngubu Yo- yo-
eh sindabumva neza sindabumva neza nari ndimo mvuga umva nari ndimo mvuga nti uratanga umuti w'i- w'amasengesho ariko amasengesho abari mu madini bose bahora bavuga amasengesho ariko ayo mahoro ntaboneke none se ubwo bw'amasengesho wowe ushaka ni ayahe n'amezi ate
urumva Ah,
alo yego ndakumva samwe
Eh, bo, ni ukuvuga i- i- kuko imana yo nyari yaravuze yuko nitwayisenga mu kuri izokuri indwara zose ku isi n'intambara ni ukuvuga ntihamagara abantu kugira ngo basenge mu kuri kuko haro benshi basenga basengera mu buryarya niyo mpamvu ibyago biguma bituza ko Mm.
kandi izo ntambara nazo ego usonye ibitabo byawe bira biremeza izo bintu by'intambara ko bizoba kuko kiba ari igihe ca nyuma c'iherezo haze gusenga imana gusa
nikoze kuvuga ngo ni kuvuga ngo ni ibihe bya nyuma kandi intambara kuva kuva umuntu yaba umuntu i- i- intambara ntizahozeho ahubwo reka nkubaze n'amadini amwe n'amwe mu bitabo bitagatifu byayo ko harimo kwimika intambara ugasanga umuntu ngo yagize gutya ngo imana yamuhaye intege ngo kugira ngo ajye gutsemba abandi ngo ni abanzi be ubwo urumva intambara se zerekana ibihe bya nyuma
Eh, usobe mu- usobe mu gitabo ceranda sinzi ko mwaba musoma bibiliya Ndayisoma.
mu gitabo ca mata mirongo ibiri na kane ndayisoma na korowani Aravuga ndayisoma ibintu bijanye n'intambara Eh, alo yego komeza haravuga yuko haravuga yuko mu bihe by'iherezo hazokwaduka intambara hakabaho n'ikintu bita inzara canke amapfa ibyo se ntibyahozeho kuva kera na kare
Eh, byarahozeho rero bisaba yuko imana yavuze yuko dusenge cane Usi- nateka ivyo bintu ngo ntibize bibe kw'isabato ye samwe ngaho rero nawe yego ubwo uvuga ngo musenge sa ngaho ubwo uvuga ngo musenge vuga agasengesho gatoya gasaba amahoro kuri iyi radiyo ndakavuge yego ariko kagufiya Ndakavuge.
kagufiya
genda hari isengesho nama nsenga minsi yose mu ijoro eh
je nama mvuga nsaba mvu- mbwira imana nti imana yo mu ijuru mm, urabe iyi si yacu nta wundi twiteze ko ubukiriro atari wewe nyene wo mu ijuru eh
iryo sengesho nama narivuze mbe nawe nawe nshaka uze uramfasha n'abandi bose banyumva bamfashe ye samwe ndagushimiye
yego burakoze cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ni ikiganiro cyanyu ku wa gatandatu nk'uko mubizi mwese mwese mura- muba mutumiwe muri abatumire bakomeye mugatanga amate- mugatanga ibitekerezo byanyu mugatanga n'amakuru yanyu noneho tujye muri malawi duhamagare jean marie jean marie
yesi uraho urakomeye
ndaho tomasi sinzi neza muri malawi mumeze mute
Ah, muri marawi turaho Mhm.
Eh, namenye ko uri muri marawi gusa ndebye imibare itangira nimero ya telefone yawe
oya, Eh, magana abiri na mirongo itandatu na gatanu
oya, mura- musanzwe mubizi tujyambere mumpamagara Eh,
Eh, nuko amakuru yawe rero
asha amakuru ni meza Mhm.
Mm, yasangire n'abandi rero arambuye
ni ukuvuga ayo nagomba gusangira n'abandi Mm.
tomasi ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari iwacu Mm.
ni ikibazo kinini mbona gihari Mhm.
kiri muri twebwe nyine
sobanura neza
ubwo rero niba ikibazo kiri muri twebwe Mm.
ariko dufite abagi- abakidukururiyemo aha
bakambabarira sindi umunyapolitiki Eh.
ariko bimwe bimwe ndabikurikirana Mhm.
ikindi nacyo murambabarira kuko ndazi yuko we tomasi kamirindi guhera ndi muri kongo mu nkambi zo muri kongo namye numva ukorera ku iradiyo y'ijwi rya amerika ni ukuvuga ni kuva kera muri muri amerika ngiye kuhamarira imyaka icu- mpamaze Hafi imyaka mirongo ibiri, icyenda mirongo ibiri oya kuri iyi radiyo mpamaze Mm.
imyaka icyenda
imyaka icyenda Eh.
baba ni byiza cyane ubwo ninagira icyo mvuga hari igihe ushobora gusanga muri mayindi mwarahindutse mukagira ibitekerezo by'abera ugasanga ntimukira abirabure nkatwe ubwo murambabarira
ntabwo ndahindutse ndacyari wa wundi
oke aho ni byiza cyane ubwo numva ndiko ndaganira n'uw'iwacu nyine Eh.
uje urukoba n'ibyiyumviro Eh.
rero ndibuka mu minsi ishize narigeze kuba ndiko ndaraba isinema mu masinema mwamwe ndafise n'ibintu bimwe bimwe byagiye biba mu bihugu by'iwacu bigari
bijyanye n'iki igihugu yego igihugu kiri kiri rwanda burundi Mm.
abafitemo inyungu batarabihindura ngo habeho rwanda burundi Mhm.
ndasomaho hagera aho mbona ibintu by'umukaridinare umwe w'umufaransa witwa nde
Ah, izina ryiwe ntajya nibuka la vigerie
Ah, sinkimuyibuka neza ubwo nimuhampamagara nzu tuzabiganiraho ni wa wundi washinze se umuryango wa- w'aba- w'abamisiyoneri bitwa le pere blanc
oya ni umwe yatugabuyemwo akatugaburamwo ati nibabona ufite izuru rirerire baka- bagapima izuru rirerire bacishije bakongera bagapima ijisho ry'umuntu imboni y'umuntu Mm.
ibyo byose babikora bafite inyungu zabo uwo mukaridinari se yitwa nde kuko nagerageje kugufasha ngo u- u- u- wishyure mbese u- u- uhe aba- abantu amakuru afatika nimba utamuzi ubwo Okay.
ntabwo waba umubeshyera uzamuvuga uzamuvuga reka tuduge ku ijambo Eh, eh, sawa komeza ubwo re- ubwo rero Mm,
ibibazo byo mu karere k'iwacu mhm.
abatugabuyemwo bakavuga ati wowe uri naka nawe uri naka hakabaho hutu tutsi twa
yego bari babifitemo inyungu ariko se jean marie aba bazungu uvuga ntabwo basanze muri abahutu muri abatutsi muri abatwa barabibahimbiye
bo nyene Eh,
nibo byavuyeho kandi bari babifitemo inyungu oya urabeshya abahutu bari basanzweho abatutsi bari basanzweho abatwa bari basanzweho ahubwo Oh.
wakwibaza ngo bari babanye bate
okay icyo rero nicyo gihari nicyo nagomba ndugeho Eh,
kuko bagezeho urabizi yuko uburundi Ubu- eh, rwanda urundi cyari igihugu kimwe umugwa mukuru wari bujumbura ye ariko iyo ngiyo ni- ni- ni- wari umurwa mukuru wa manda
Eya, ubwo rero mu nyuma uribuka yuko mu rwanda hatwarwa n'umwami niba yitwa mutaga niba ari inde mu burundi nawe niba yari mwezi gisabo na bantare ubwo itware nanyu murayizi Eh, mu rwanda yari mutara rudahigwa
Eya, ubwo rero uwacanishijemwo umwami w'u rwanda n'uburundi bakagwana Mm.
ubwo yari abifitemo inyungu kandi none se mutara rudahigwa yigeze arwana n'uburundi
hari umwami w'u Burundi n'u rwanda bagwanye sibyo ibyo ni ibya kera n'abazungu batarahagera
oke sawa reka tuduze ku ijambo rero
ngaho ariko rero uvuga wanze uraduhe n'ijambo n'abandi Ehe, ubwo rero eh inyungu uwaducanishijemwo afite hariya mu karere k'ibiyaga binini ah,
n'izaba zitararangira mm,
ubwo nihaba hari intwaro y'umuhutu mm,
umutusi azoza yiruka ashyira raporo uwufite inyungu ku burundi n'u rwanda amuri inyi- amuha raporo uko zimeze kugira nawe inda yiwe ikure mm, ubwo igihugu nticyaba gitwawe n'umututsi mhm,
umuhutu nawe kubera ko mbure yamenyereye gucisha bugufi atafise yirukira ngo ajye kuvuga ibyo avuga azovuga ati rero wewe ndakurusha ingufu ubwo turaribatana mm.
hanyuma ibibazo biba ari bya bindi ariko rero jean marie hari ikintu ntemeranwaho nawe iyo uvuga ngo abantu baba- batumye mucanamo babacanamo mwebwe mukicamo ibice ikosa ni iryanyu Njye ndakeka yuko nimba muri abavandimwe umuntu akaza akabateranya ashaka ko mucikamo ibice mufite inshingano yo kubyanga mugashyira hamwe ahari mushobora Nibyo ndiko ndavuga gusamara ku ijambo mvuga ati rero ubwo hatabayeho kumvikana ko iki kibazo ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari ngo tubitorere umuti twebwe ubwacu tutarinze gushyiramo abandi bantu bo hanze kure batazi n'ibyo twapanze Yewe.
uko uko bimeze cyangwa se uko igihugu cyacu cyari kimeze imbere bataraza Yewe.
ibibazo byacu tubyimarire ubwo Yewe.
mu karere k'ibiyaga binini nk'uko uwo mwene wacu yavuze atari amasengesho nta Mm.
kizoshoboka kuko niba habaye akabazo tukaza kubitwara mu bantu ba kure Mm, ku- kure y'intuze kure y'urugo nta ntuze nta solution nziza ibaho niyo Ye.
mu rugo iyo umugabo n'umugore bagize ikibazo aha.
urugo ruzima bafite ibitekerezo bizima ntabwo bakwiye gusohora ikibazo bafite mu rugo ngo bagitware inyuma y'urugo kuko n'ubundi iyo bigiye inyuma y'urugo barabibagiramo ariko bagasigara babaseka aho ngaho turavuga rumwe jean marie ndagushimiye
yeya ye noneho duhamagare Baba bamura- yego yego Duham- Sawa.
duhamagare eri eri wiriwe
niba neza tomasi yego vuga vugira neza muri telefone bose bakumve neza Komeza- komeza komeza
ubwo mbanze kuba hamwe n'ibihoteli by'amerika wiriwe neza se
ubwo ye igitekerezo cyawe cyangwa inkuru yawe
ubwo rero amakuru yanjye tumakubwira eha
nk'uko benshi batabitse mu buryo y'uko ibiciro hano mu gihugu byaturemeye ariko se telefone yawe ko itavuga neza eri
ibiciro byaturemeye hano mu burundi ibicuruzwa by'ibiciro eee
ni kuvuga ati icyo ariko ndashaka kuvuga aha
abona kabisa konsekase negative twebwe nk'abanyagihugu bato bato bitangura kugera ko bitanyura uko ukuntu imitaka yagiye iruzagwa eee
ni ukuvuga ari icyo mbona nosaba leta ni uko mbona kabisa yoraba niba ari ubwumvikane buri hagati y'ibihugu bakaraba ukuntu imitaka yokugurwa bakaraba kabisa ko twokoroheka ye
nagomba ndabona akarorero tomasi aha
ukuvuga nk'ubu kuva aho imipaka yugayiwe ntabwo twari dusanzwe du n'abanyeshuri bagura nk'amakaye yego yahora igura amajana atanu tuyivuye mu bindi bihugu Mm, tundi usanga igura amafaranga igihumbi n'amagana abiri mhm.
urabyumva tomasi nkaho uri umuntu w'umunyeshuri urabona n'amafaranga ntayahari ufata wumva ibiciro byikubye kandi inshuro zirenga Mm, urumva yuko ushobora no kuba ishure ritakuye kuri wewe urabona hano mu burundi uburundi igihugu cyacu turagikunda kandi turagishima ariko Mhm.
twirenagizwe igihugu cy'ikenya mm, ukuvuga rero tuvuze ngo hagati yacu n'ibi bihugu yifatire ndetse ngo tuyikureho usanga twebwe twahise dukenye rwose ariko ca tuva mu songa eri ko uravyeho awi yego reka duhe n'abandi ijambo kuko hari benshi bategereje urakoze ye radiyo ijwi ry'amerika yego natwe turagushimiye murisanga radiyo ijwi ry'amerika noneho duhamagare diyodone diyodone wiriwe diyodone bambwiye ko telefone ye i- i- yacitse yahagaze none ijwi ry'amerika noneho duhamagare nduwimana nduwimana wiriwe nduwimana nduwimana jeremy
wiriwe wiriwe neza kutitabaga eh, ni amahoro eee nuko amakuru yawe ni cyangwa igitekerezo cyawe
Mm, nari mfite icyo nagomba gushyikiriza sindi kitajyanye n'ibyo muri ko murazo
Wo- wowe vivugira ibyo ushaka gusa mu bwubahane no mu kinyabupfura
eh, nagomba kuvuga alo ndagukurikira ndagukurikira halo halo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone iranze noneho nagira ngo abafasha bashyireho aka kaziki
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Pastor P, respect man.
Habibi, come close, sweetie, oh, mukire. Ese wabuze uko wanzonze mami He, nukuri sinkiriho hoya njye sinibuka uko nabagaho ntarakumenya tariki yari inkingi imitima yahuraga Eh, hoya hoya ntajya kunyara ntajya kunyara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbora every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe kuguhica ushaka kuguhica ushaka mami every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe to give you all you need girl you got me lose control hey mu mutima you the one radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga ku wa gatandatu mwese muba mutumiwe ngo musangire amakuru n'abandi musangire ibitekerezo ibyiyumviro n'abandi kuri telefone dufite efuremu efuremu wiriwe urakomeye
yiriwe ndakomeye uratangaza iki Eh, naborera mu kwigi rya amerika ni amahoro rwose
Eh, icyo nagomba gutangaza aha
nagomba kuvuga icya mbere ku ku banyagihugu bapfiriye mu rwanda yego
Eh, ibinyabiri icyo nobivuga ko ni ukuvuga ko ubutegetsi bwo mu rwanda Mm,
bwagombye guhohotera aba- abarundi mhm.
igipolisi ryangendo cyakoze cy'u rwanda ntiyari kubikora kujya bari guhamagara bari kubafata ahantu bakabashyira imbere y'ubutungane iyo bari bakosheje Eh, wumva icyo no- icyo notera akamo abanyarwanda ni uko bakwisubirako kuko na- kuko n'abarundi n'abace bakora kujya urumva baba bariko baragira baba bariko barihorahorana Eh, Eh, nifuza rero ko bokwisubirako hanyuma ba- bakumvikana yamba batabakeneye ko bashora ibintu iwabo ntibabihagarike mhm.
Eh,
ye efuremu urakoze
murakoze namwe ariko se nkwibarije akabazo gatoya nako mbere y'uko dutandukana nawe nawe wagiye kureba uko wagiye gusanganira ibiziga kwakira ibiziga by'abo barundi bene wanyu
nagiye kubera ndi bubanza nabo bari mu kibitoki eee
Eh, mu gusa nabyumvise mu makuru kandi aribo nyine kuri internet eee
Eh, urumva mugabo ntibakoze neza Eh, ye ndagushimiye efuremu we
yego namwe mwagize neza
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Let's do it. Uh, Just you and I, yeah. Yeah. I'm not a pretender. No. I found my defender. Every day is my birthday. He be like, Hora, hora, mama. Hora, hora, mama. uko byagenda kose sindatana nawe I'll never, never, never, never leave, oh no uko byagenda kose nge sindatana nawe I'll never, never, never, never leave oh na na na na na na na Eh, na na na na na na na na yeah. And I still love you, no matter the journey, no. Na na na na na na na.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga antoni nawe arisanga turasabana antoni uraho urakomeye
muraho mukomere mukomere muri amerika muraho yego turaho namwe mumeze mute mu rwanda
Ah, u rwanda ni izuba ibyatsi imisozi irashya kubera iri zuba rimeze nabi ni hehe hahiye
urabona njyewe ndi- n- n- n- ndi mu karere ka rubavu urabona umusozi wa rubavu yego ndawuzi
Eh, uriya rero hamaze iminsi haza inkongi z'imiriro kubera ibibazo ibibazo by'izuba rikomeye cyane
hanyuma mukahazimya gute se
we muhazimya gute
Alo?
yego ndakumva antoni
wambazaga ngo muhazimya gute
kuhazimya nyine nawe urabyumva ni, ni, ni ukunze kwaka mu masaha yegereye umugoroba Ah.
urumva ko ah, bazamu- tuzamuka turi abasore tugafatanya n'ingabo z'igihugu tuzimisha uburyo busanzwe bwo ku- ni- n'ibibando gutyo nyine nawe urabyumva byo kwiyarangira Eh, ariko ba- ariko tu- biragenda byoroha i- i- byaragabanyutse cyane Mm. Mm.
usibye ubwo uko kuma ibyatsi bika- bigashya andi makuru
andi makuru eh, urabona ko iyi- a- ahangaha muri mu hano muri rubavu goma haratekanye nta kibazo Ah, ah, mbese ubuzima buri- buragenda tu gahoro gahoro byoroheje n'umujyi wa rubavu kandi warahindutse wabaye umujyi mwiza munini Eh. hanyuma yego umujyi wa rubavu nawo warakuze wabaye munini kandi mwiza
Ah, Ehe.
Ru- rubavu ubu ngubu u- u- u- uyiherukamo nka nyuma y'imyaka nk'ibiri kwanza Mm.
Ah, ah, ni umujyi umaze gukura cyane umujyi umaze kubakwamo imihanda imihanda ya kaburimbo imihanda mbese igaragara nk'iyaho ngaho washington ni Eh.
ukuvuga ngo ku mugoroba za ekaraje pibulike za za sikuri hari na sikirini mu mujyi sinzi niba uha- uha- uhaheruka reka mpaheruka kera mpaheruka hashize nk'imyaka icumi
Eh, eh, eh, eh, ubu ngubu waziyoboza udafite umuntu ukuyobora ntabwo wahamenya Eh.
Ah, kuri kuri eh, grande barriere na petite barriere haheruka hatari hubakwa hari hatarubakwa ubu ngubu hariho inyubako zi- zijyanye n'igihe zijyanye n'igihe z'ikoranabuhanga amazu aragenda azamuka Mm.
umujyi ahahoze hororerwa ni- hagiye undi mujyi mushyashya ukomeye cyane pe ndetse gisenyi ni umujyi ubona ufatika ugereranyije n'igihe uherukira mu myaka icumi icumi ishize Mm.
kimwe na goma Mhm.
goma natwe abantu bayitembera Mm. niko se An- antoni hari hari umuntu w'inshuti twigeze kuganira ariko hashize agahe ambwira yuko hari hari umushinga wo gutangira kubaka umuhanda ukikije kivu mbese wa muhanda uva muri gisenyi ukanyura kibuye ukagera cyangugu bari batangira kuwubaka
uwo muhanda u- uwo muhanda u- u- u- uri kugera ku mpera uri- uri- uri hafi kurangira hanyuma amezi nk'atatu uraba warangiye Eh.
Ah, umujyi ukaba usa u- uwo bita umukandara w'iki- w'ikiyaga cya kivu Eh.
Eh, uri mu minsi mike uraba- uraba warangiye ubu kwanza n'imodoka zatangiye kujya zigenda tu nta kibazo ngaho rero bwira ba mukerarugendo ubutumwa kugira ngo bajye bagendera u rwanda kubera ko rutera imbere neza mbe nk'uwo muhanda uroroshya kugenda
Ah, uwo muhanda u- u- u- ni umu- ni umuhanda mwiza cyane kuko ah, njyewe i- u- uyu muha- ni umuhanda uca mu turere twinshi Mm.
ukaje- u- u- uwuciyemo ugira amahirwe yo kuba wanyura nko mu turere tugeze nko kuri tune tune uca ugera rubavu ukagera ukagera Ru- rutsiro Mhm.
ukagera nyamasheke ukagera na rusizi ni ubu- ni uburere bugera kuri bune yego kandi ni umwe mu mihanda miremire cyane ni umwe mu mihanda miremire cyane mbere yari igoranye abantu bakoresha ibyombo baca mu kivu cyangwa se bagaca za kigali kugera rusizi Ibyo byari ibintu bikomeye cyane ku buryo ki na ba mukerarugendo uwo muhanda ntibawigeraga bawukoresha kandi kugira ngo uve gisenyi ugere rusizi byagusabaga a- amasaha atari munsi y'icyenda Mm.
ariko ubu ubu ngubu mu masaha atanu atandatu atanu uba- uba ugezeyo kandi ni n'akarere keza iyo mvuga ba mukerarugendo ntabwo mba mvuga abanyamahanga gusa abanyarwanda nabo ubwabo kureba igihugu cyabo ubwiza bwacyo byabafasha cyane muri aka karere kwa u- u- u- urebye intara y'uburengerazuba muri rusange iri- ariyo irimo rubavu rusizi rutsiro nyamasheke ah, na- na karongi Mm.
Ah, mbese urebye ni uturere tw'utwo tw'ubukerarugendo kuko urebye nka gisenyi gisenyi ni- ni ni- ni akarere ke- ni umujyi uri ku- uri ku- ku kiyaga Mm.
Ah, niho hantu mu rwanda honyine honyine hari icyo bita plage yego Anto- antoni ndagushimiye cyane Eh, ndagushimiye Mm.
byimazeyo rwose namwe mwese inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ndabashimiye byimazeyo nshimiye n'abamfashije al na leonard maze rero turasubira mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama